Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19:22-25 irratti Waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqabu. Ebla bultii 11 bara 2018 nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaa ga'u dhaggeeffatoota keenyaatti mooltan keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan uggura tokkummaan mootummootaa Eertiraarra kaa'ee jiru kaasuu kanneen daandeessisan jijjiiramoowwan hin jiran jechuudhaan kan Itiyoophiyaan dubbattee turteef Eertiraan deebii kennitee jirti matoota oduu har'a qabnu keessaa tokko.
Manni murtii federaalaa Itiyoophiyaa himannaa namoota jaatamii lama akka haqamu murteessee oduudhaa boodatti deebina. Komaand poost erga poolisii Oromiyaa qawwee hiikkachiisee booda sodaa keessa jiraachuu jiraattonni aanaa moyaalee dubbataa jiran gara boodaa bal'inaan itti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf namu.
uggura tokkummaan mootummootaa eertiraarra kaa'ee jiru kaasuu kanneen dandeessisan jijjiiramoowwan qabatamoon mul'ataan jiran jechuudhaan kan itiyoophiyaan mana maree naga eegumsaa tokkummaa mootummootaaf yaada dhiyeessite ilaalchisee eertiraan deebii kennitee jirti ministeerri beeksisaa eertiraa obbo Yemaanee Gabra Masqal fuula tiwutarii isaanii irratti barreeffama maxxansaniin uggurri seeraa alaattiin jedhan eertiraarra turuun barbaachisaadha jechuudhaan ministeerri deetaan ministirii dhimma alaa itiyoophiyaa adda hiruut zammanee kaa gidduu kana biyyoota gaanfa afrikaa daawwataa jiru gurmuu to'annaa ka mana maree naga eegumsaa tokkummaa mootummootaatti dubbatanii jiru jechuudhaan itti fufuudhaanis itiyoophiyaan deeggarsa dippiloomaasii qabaatti jedhanii dhugumatti kan amanan yoo ta'e aangawittiin addunyaa kana keessa hin jiran jechuudha jedhanii jiran dhugaan jiru yeroo sanatti seerarrattis ta'e. ragaa sirrii ta'e irratti utuu hundaa'in bara 2009 ajandaa mootummaa yuunaayitid isteets yeroo sanaa hojiirra oolchuuf jecha ugguraawwan eertiraarra kaayaman ta'uu isaaniitti ka jedhan obbo Yemaaneen. Uggurichi diddaa agammaatti mootummaan adda bilisummaa uummata Tigraay agarsiisaa jiru jedhameef sababaadha jechuudhaanis dubbatanii jiru. Waliigaltee bara 2002. aljeersitti mallatteessameef mana maree naga eegumsaa tokkummaa mootummootaaf chaartera abbaa biyyummaa fi waliigaltee miseensota jaarmiyaa cabsuudhaan kan ugguraawwan adabaa irra kaa'amuun irra ture Itiyoophiyaadha jedhanii ministerichi beeksisaa Eertiraa obbo Yamaanee Gabra Masqal dubbatanii jiran. Keeniyaa kutaa Riifti Vaalii keessatti roobni cimaan roobuurraa kan ka'e Halkan darbe yookaan roobi dabre ittisni yookaan immoo hidhaan laga tokko dho'ee yaa'uu isaatiin namoonni afurtama ol ta'e dhumanii kabiroon agammaatti eessa buuteen isaanii kan hin beekamiin ta'uu beekamee jira. Ittisa yookaan immoo hidhaa laga Paatel jedhamuudhaan kan naannoo sanatti beekamuu fi hidhaalee torba lafa qonnaa magaalaa Nukuru keessa jiran keessaa tokko ka ta'e hidhaan bishaanii kun roobii dabre innaa cabee banametti bishaan gad lakkisame manneen dhibbootaan lakkaa'aman guuree deeme jedhanii jiru aangawoonni. Namoonni laaqii keessatti yookaan immoo caccabaa keessatti qabamanii hafan yoo jiraataniif jecha arrallee barbaachitti fufee jira. Maddi rakkoo kanaa dhibaayina yookaan immoo dedhummaa mootummaa ta'uu ka dubbatan jaarmeyoonni naannoo ammaan dura akka hidhaan bishaanii sun dhimmisaa jiru aangawootatti himnee turree jedhanii jiran. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ka yeroo dheeraadhaaf lafarra harkifamaa ture mariin araaraa Sudaan Kibbaa kamisa dhufu Finfinneetti geggeessamuuf deema. Akka xiinxaltoonni jedhanitti hoogganoonni biyyoota Afrikaa bahaa akka gareeleen Sudaan Kibbaa wal waraanan yaadatti iddoo cichanii jiran kana aga tokko akka laaffisan dhiibbaa kan hin goone ta'e mariin dippiloomaasii sun milkaa'uu hin danda'u. Tokkummaan mootummootaatti gurmuu ergama dhimma Sudaan Kibbaa kan hoogganan Deevid Sherer akka jedhanitti waliigalteen sun milkaa'uudhaaf dippiloomaatonni ijoon furmaata argachuu qaban dhimmoonni ijoo ta'an tokko gama nageegumsaatiin yoo gareeleen kun walitti dhufan caasaan waraanaa biyyatti maal fakkaachuuf deema bifa maalii qabachuuf deema isa jedhuu fi inni lammataa immoo waa'ee heeraa bulchiisaatii jedhanii jiran akkamitti. deemamee gara filannootti gahama akkamittis geggeessama kan jedhu dubbii kabiraa ta'us dubbatanii jiran mariin kun yeroo dheeraadhaaf danqamee lafarraa harkisamaa akka ture yoo ta'u mormitoonni akka pireezidaant saalvaa kiir taayitaa gallakkisu gaafataa jiran mootummaan kiir immoo akka gara filannootti deemamu dhiibaa ture jedhamee jira. jaarmiyaan fayyaa addunyaa riippaabilikii dimokiraatawaa koongoo keessatti dhukkubni iboolaa ka'ee kan hammaachuuf deemu ta'uu dubbatee jira iboolaa irra deebi'aa eebdaa afurirraa jalqabee aga caamsaa shanitti dhukkubni lagdaa fi qaama keessatti dhiigu namoota digdamii torba irratti kan mul'ate ta'uusaa fi kanneen keessaa kudha torba du'uu isaanii dubbata gabaasaan WHO kun qorannaa geggeessameenis namoota lama keessatti dhukkubni Iboolaa kan argisiisu vaayirasiin argamuusaa beekamee jira. Ministiriin eegumsa fayyaa kan Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo akka jaarmayichi fayyaa addunyaa gargaarsa sadarkaa addunyaa qindeessuutti gargaaru gaafatee jira. Walitti deebisa dhiyeenya kana Paakistaanii fi Yuunaayitid Isteets gidduutti deemaa jiruun Paakistaan har'a imala dippiloomaatotaa Yuunaayitid Isteets gara biyya isheetti godhamutti daangaa ifatti hin himamin labsite akkasumas immoo kan waliigaltee yeroo duula farra shiror keessummaa eeyamtee turte tarkaanfilee ergamoonni yuunaayitid isteets biyya ishee keessatti geggeessanis akka dhaabdu beeksistee jirti dippiloomaatonni paakistaan yuunaayitid isteets keessa kiiloomeetira afurtama caalaa fagaatanii deemuu yoo fedhan guyyaa shan dursanii eeyama gaafachuu qaban jechuudhaan eega mootummaa yuunaayitid isteets beeksisee booda paakistaan tarkaanfii kana kan fudhatte ministeerri dhimma alaa paakistaan irraa xalayaan gara imbaasii yuunaayitid isteets magaalaa islaamaabaad jirutti ergames akkuma yuunaayitid isteets paakistaanis eeyama mara gaafachuu akka biyya ishee keessatti labsitu beeksisee jira oduu namaaf qabnu kanuma.
dhaggeeffatoota keenyaa ittaanaa durataa koongireesii federaalawaa oromoo babaqqalaa garbaa waliin as istuudiyoo raadiyoo sagalee ameerikaatti gaaffiif deebii geggeessan sagantaan keenya akkuma dhumateen feesbuukii keenyarraa caqasuun dagatinaa kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Dooktar Fiqiruu Maaruufaa dabalatee abbaan alangaa federaala Itoophiyaa adeemsa himannaa himatamtoota jaatamii lama addaan kutuusaa beeksise. Manni murtii federaalaa dhaddacha kudha salgaffaatti dhimmi isaanii ilaalamaa kan ture himatamtoota soddomii saddeet keessaa afur yakka nama ajjeesuun himatamanii akka ofirraa ittisan murtaa'eera. Saddeet walaba yoo gadhiisaman kan hafan himannaan isaanii addaan cite. Haaluma wal fakkaatuun galmee Teewodiroos Daani'eel Faarratti kanneen himataman kudha saddeet himannaan isaanii kan haqameef ta'u abbaan alangaa federaalaa murteessuu beeksiseera. Jaallanneen abukaatoo kataan obbo Wandimmoo Ibsaa haasofsiisteetti.
Har'a wanti haarofti jiru kan miidiyaa Itoophiyaatiin dubbatamu warri qilinxoon gubdan jedhanii bara dheengaddaa gayya bultii digdamii saddeet bara kuma lamaaf saddeet himannaan irra dhiyaate ka galmeen isaanii mato alaqaa maasrashaa saxxanyee waamamu nama soddomii saddeetii falmiin adeemaa ture eebla soddoma biyyiniin kennamee jala murteen jechuudha jala murtee saniin bakka sadiitti qoodanii namni saddeeti biyyuma san bilisoota namni sadii immoo akka himannaa yakka ji'a sadii qofaan adabsiisu waan kakalakkalaadhaniif isaanis akkuma bilisummaatiin laallee walumaa galatti namni hafan kuuwwan keewwata yakkaa dhibba afurii jaatamii afurii dhibba afurii sagaltamii afurii kan himannaa ji'a sadii taatee waggaa kudhanii gad nama adabsiisuun akka ofirraa ittiftan jedhanii namoota arfan himannaa ajjechaa lubbuutiin akka ittiftan jedhanii amma akka kan kenname namoota kanaan dura bilisa jedhaman saddeettan dabalatee namni himatame soddomii saddeeti namoota arfan ajjechaa lubbuutiin himatamtan isinirra ragaan ba'e jedhan malee isaan kuwwan hundu masaalaqaa masrashaa sassanii dabalatee darajjee margaa dabalatee kabbada qamadaa dabalatee tolosaa badhaadhaa dabalatee doktor kutuu maaluu dabalatee hunda isaaniirraa iyyuu fiksiin citee kan jedhutu namaa jira kun reediyoo adda addaa miidiyaa adda addaa broadcasting faanaatiillee hileeraa kanatti jira amma har'a akka jimaata waan ta'eef sanbattan lamaan hin hojjetamu waggaa dura maksanii hiyyaa'u jechuudha akka mannaan irraa cite kanatti wanti jiru amma har'a kana.
Kanaafi warra gubachuu qilixoo wajjin wal qabatee hidhaman namoota soddomii saddeet keessa warra dhimmi isaanii du'aa wajjin wal qabate arfanirraa kan hafe. warri kaan akka ba'anidha jechuudha soddomii arfanuu.
Sirriidha. Namnaan isaanii irraa citee gadhiifamuu jechuudha. Maatiin isaaniitis kanuma natti ibsaa jira.
Himata isa kanaani kan himannaan irraa cite obbo Darajjee Margaa Dabaloo torban darbe galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanootiin waggaan afuritti murame inni hin ba'uu jechuudha.
Warri isa waliin himatamanii Gurmeessaa Ayyaanoo dabalatee Baqqalaa Garbaa dabalatee dajanaa taasaa dabalatee akkisiisa isaan namni digdamii tokko kanaan dura yaa'aniiru. Namoota siyaasaan himataman hunda himannaa irraa kute waan jedheef geggeeffamaniiru. Kan darajjee margaa keewwanni illee himanni illee adda hundi isa taasisu hin jiru. Darajjee margaa kun liigii KFO'dhaa akka Oromiyaatitti nama geggeessaa keessaa tokko.
Galmee obbo Gurmeessaa ayyaanarra warri jirani darajjee margaa dabaloo dhiisanii hiikamaniiru. Amma immoo warri galmee qilinxoo gubbuu wajjiniin himatamanii namoota arfan lubbuu balleessan jedhamaniin ala bilisaa ba'anii jedhameera. Kanaaf ansaa attam ta'a.
Kan darajjee kan ta'uu qabu akka seeraatitti namoota yakka wal fakkaatuun keeyyata wal fakkaatuun himataman namni murtee yoo murtee kenneef garaagarummaa murteen kennu maaliif nannaan keewwataa yoo wal fakkaate namni hundi seeraafatti walqixxeen laallamuu qaba waan jedhuuf namoonni darajjee margaa wajjin galmee gurmeessa ayyaanota irratti himatamanillee hundi isaaniitu kuukistiin irraa citee hundi isaan gaggeeffamaniiru anamma balaa ibidda qilinxootiin himatamanillee akkanuma kisiin irraa citee hundi isaan gaggeeffamaniiru. warra lubbuu qabu warra ajjechaa lubbuutiin irratti ragee qofa.
Darajjee margaa warra ajjechaa lubbuutiin maqaa dhaaman arfan sana keessa jira.
Hin jiru isaan keessa hin jiru. Galmee gurmeessaa ayyaanota irratti illee galmee kana irratti illee darajjee margaati irratti namnaan dhiyaate jala murteen kenname ajjechaa lubbuu namaatiin wal qabatan qabu. Kanaafuu darajjee margaa himannaa namaa irratti ta'uun murteen eengaddaa mana dhaggeessa afuriitu irratti waggaa afur adabanta jedhanii sanillee akka kufa irraa ta'uuf akka irraa cisitti abdataan akkaataa seeraatitti kanadaa himannaan siyaasaa hundi haa hafu haa addaan cisu reendimisaasii haa badhatu waliigalteen ummata haa mirkanoo yoo jedhame darajjee margaa kun addatti nama tokkollee ajjeese jedhamee irratti hin rabbaane himannaan isaa himannaa siyaasaatii namoota kaawwaniin addan jiru kanaafuu warra waggaa guutuu itti rafaradan kan akka andu'alaman raageefaa sindik naggaafaa ka waggaa kudha saddeetii erga bilisaan ba'an kan akka olbaanaa olbaanaa leellisaa kan akka doktor mararaa bilisaan ba'anii gurbaan kun qofti kan isaan jalatti gurmaa'ee haasaa'oo liigii geggeessaa ta'e sababni adda mana sidaa sanitti hafuuf hin jiru. Irraaciseen bilisaan gaggeeffama yookiin gadi dhiifama himannaa irraacise kun hunda shaffanaa. kan jedhu yaada seeraa qaba gahan kaanitti mee ilaallama torbee dhufu keessa.
Kan hiikame jaatamii lamadha soddomii afur kan qiliinxoo eega ta'anii digdamii saddeet immoo warra kami.
Kana naannoo Amaaraa kana bukaattoon isaanii illee amma silkiin qabu malee nama hallelliin taamiraat jedhamu hiriyyuma kootiin illee kan himannaa shororkeessaa kana waliin naanneessu namoota naannoo Amaaraatiin shororkeessaan himataman kan isaaniif kan jaallatu jechuudha.
Gama kaaniin dargaggoonni komaand poostiin. magaalaa mattuu keessatti guyyootii shantamii ja'a ta'uuf qajeelcha poolisii godina illuu abbaaboor keessatti hidhee ture kaleessa gadhiifamuu isaanii jiraattonni ibsanii jiru. Isaan kana waliin kan turan dargaggoonni lama torban tokko dura ka gadhiifaman yoo ta'u sana hordofees baatilee lama yeroo caaluuf hidhaa keessa ka turan itti gaafatamaa waajjira poolisii magaalaa mattuu koomaandar nagaraa dhufeera roobii darbe gadhiifamuu isaanii gabaasnee turre. Koomaandar nagaraaf dargaggoonni kun himata malee yeroo dheeraa teenye jechuudhaan mana murtii olaanaa akka godinaatti himannaa dhiyeessuun isaanii ni yaadatama.
Sa'aatii amma galgala keessaa lamaaf daqiiqaa afurtamii afurii as nu biraammoo waaree booda sa'a tokkoof daqiiqaa afurtamii afur ta'eera wallee biyya alaa kanaan sagantaa keenyaaf itti ceena. I can't wait till I get you on the floor good looking Things going up so I just like you love it And I don't wanna burn myself I just had to touch it But it's so fine And it's all mine Hey baby we don't mind all the watching. Hi, cause if it's very close, real close, they might learn something. She ain't nothing but a
do tonight. I'm gonna show you a few things. All dressed up in black and white, and you're dressed in that dress I like. Love is swinging in the air tonight. Let me show you a few things. Let me show you a few things. Show you a few things about love. Now we're in the swing of love. Let me show you a few things. Show you a few things about love. Hey. Stop. Let me get a good look at it. Ooh, so thick. Now I know what it calls it, a fatty. And oh, so sick, gotta hit and picked up a habit. That's all right. You're all mine. Oh, go on, show 'em who you call daddy. I guess they're just not cause girl, they wish they had it. Ooh, my killer, my killer. Yeah, you're a classic. And you're all mine tonight. And as long as I got my suit and tie, I'ma leave it all on the floor tonight. And you got fixed up too tonight. Gonna show you a few things. All dressed up in black and white. And you're dressed in that dress I like. Love is swinging in the air tonight. Let me show you a few things. Let me show you a few things. Show you a Jastin Timberlake walleessaaf hedduu galateeffanna. Erga Komaand Poost Poolisii Oromiyaa godina Booranaa aanaa Moyaalee irraa qawwee hiikkachiise asitti jiraattonni sodaa keessa jiru. Sanaaf jecha har'allee waajjiraalee mootummaaf manneen daldalaa cufaa oolaniiru jedhu soraa qopheesse.
Babaarottoolee galchuun san nagaa soora qobattanii daa'imtuun mooyyelee maali?
godina booranaatti warri mooyyelee sodaa qabnaa jedha Wanni warri sodaatu guddoon laftee eegee Oromiyaa poolisii Oromiyaa keessa guuran laf- laftee adii yoo ta'u jirti sodaa qabnaa jedhan reefu jaaroolee mooyyelee kortaa'u jirtuutti bilbileetiin timaan keessa ooltan jedhee oduu gurbiyyaa irraa fuudhe.
Biri eegi warri sun dhufeetin qawwee poolisiin Oromiyaa irra guureetin laf qabate poolisiin Oromiyaa sun uummata qara namni nagaa ta'e warra muuziqaa jedheetin abbasaa turii ta'anii tokkollee nama qawwee kan qabdu qawwee kan qabu calaa hin taane isin magaala keessa iyyuu waan hin mul'annee fi sodaan uummati ammallee dhukaasee adeemu jiraachuu dhabu malee sodaan akkuma guutamee jira.
Poolisiin Oromiyaa poolii mooyyel keessa hin jirtu qulqullummaa harma keessayyuu hayyuu namu akkuma boqonnaa baay'adhanii hayyuu haatee galte. Hin mul'atu iyyuu magaalaa iyyuu keessayyuu mul'atu. Kubbatti poolisiin keessa maalgosti hin qabamee jira. Magaalumaa iyyuu keessa kun uummatee keenya yaa'ullee poolisiin Oromiyaa keessa yaa.
poolisiin oromiyaa eessi jirtamme akkana Eegii meeshaa irraa tuulanii hin jedhan. Eessa akkasiin deemu tokkollee wanni nu beeknu hin jirtu ammoo garuu wanni qabatamaan nu garre warra hooggantoota isaanii isa kan takke tokko malee miseensi poolisii guutuun tokkolleen magaala keessa illee mul'atu kalarra illee mul'atu.
hooggantooti warra yookaan ammoo itti gaafatamtooti warra sun yuunifoormii yaatuma warrillee wayuma wayil biyya Kulleen uummatuun fakkaatee wayum sibiilii nagasee akkuma sibiiliitti uummata kan yaadu malee qomaan mul'atan nagaa keessa.
biyyisi maal jechuu jirtam warri lafa Wanni jedhanii lafa ajaju mootummaa Oromiyaa sun alatti dhufee sun irra tuulte jedhee sun uummatii waan akkasii gungumsuu haasaa qabatamaan ammoo wanni bee sibiiliin hin jirtu illeen Oromiyaan gaafannee beekumsiseessanii waliigalchiseessanii uummata sana poolisii kan qabu irra tuula ammoo inni waan gaafanni hin qabnu. Ammoo akkuma ummatiitti hubatutti warri qarrayyuu nuuf fayyadamee sun qawwasu irra fuullee poolisii Oromiyaa kama magaala muyyeeleetu fayyuu hojii algoodni fakkaatee humnaan tochaan fakkaatee waliigalchee nuuf hin ta'in.
waraan dhiyoo tana keessatti Akkuma siyaasa walitti fakkaata.
Ahaa. Waraan dhiyoo san keessatti poolisiin Oromiyaa nama gamitti eh, poolis- eh, waajjira poolisii illee dhanii dhageenye nama gami lubbuu dhabee fa'aa dhageettan yoo lubbuu dhabtaate yoo hojjeessan taate.
inni waa waraana mootummaatiin wal qabachuun guddoo uummata wanni ibsaachisan illee hin jirtu garuu wanni qabatamaan nu beennu poolisii oromiyaa eh, yeroo lama akkasiin adamte juunfaan kan keessa miidhaan eh, gama iddoo akkasiin irra geesse hospitaalaalleetti madooleelleen hedduu jira madooleen hospitaala muyyeeleen akkasiin irra lolleetu sana hedduu jira namni lubbuun isaa gabateeleen akka jirtu dhageenye jirra garuu wanni qabatamaa galaanni poolisii oromiyaa sun warri amma somalee kun bombi islaamotariin akkuma eegume mara hedduutti deebi'ee bubbi biddi warra suntu jirtan biddi poolisii oromoo jirtan biddi kaamiti biddiin beektaa mootummaa islaamojii wala waliin adanii nadhan malee bidda naannoon tokko namaa naatetti hin danda'amu laawuncherii warra tijjise bumbii warra tijjise yoo aladaa ta'aniif yoo jaban ilaalan iyyuu akka gaafa eertiriyaas tokko walaata uumu akkasitti wanni imaan oromoo keessatti sitti bira jiru.
Warri lafa bulchu komaan poostii namni biyya ammariyattee yookaan korfaa yaamtee eh, tana jira tana jira tanaaf poolisii irra qawwee hinne wanni isiin jettu waan wanni isiin ammoo rakkoo sana jira rakkoo sana jira rakkoo sana kana waliin fala dha'uu malle jettoo inni isiin gumii yaamtee korofsaan taa'an faan jira.
Hin jiru namni uummata uummatni fi yaamtee sun akka walitti qaban yookaan uummata Oromoo fi akkasumallee walitti dhufuu uummata Oromoo illee dubbisu fa'a jaarree tokko tokko keessaa yoomni muddameeti namni wanta dhabeetiin ofii baasee sarara dhabu jaaroleen gisa gari yaaseetiin ofii isaaniif yaanni isaaniif hin taasin ofuma isaaniif warra kun qaamootummaa waan jedhamaniif deessee hin dubbistu. Suni yoo achi gara kaanti isaaniif yaasee hin dubbistu. Rakkoo ofii leetti himatu. Seera jechuun warri rakkoon tiisammaan jedhee warri yaanne sin namni dubbisee yookaan uummata mariisisu illee hin dhageenye. Waajjiraaleen iyyuu waan hin jirre isaanii marisee illee hin dhageenye illee hin gargaaran akka jiraata magaala kanaa.
Dhaabbitti guddoos galateeffadhaa namittaan dugda barra horkee jirra waan olma lafa mari'achuu jirraa naan jette maal mari'achuu jirtan qoraan itti jirtan kun maal.
Haaluma nagahaa naannoo keenya wal qabatee boombiyoonni tokkoyee uummatni hedduu waldeessee galee aanaa keenya tasgabbiin qabu. Kana wal qabatee jaarsi lafaa seerroon sarara mootummaa maal ta'uu qabna. Inni laf kana qajeelitti hin jirtu qaamni mootummaa fakkeenyaaf ta'ee nagaa tasgabbeeffallee jedhanitti raallitti amantii guddaa hin qabnu. Nyaatillee bakkuma jiru sochii adda addaa godhaa jira. Nama waraanaa galfachaa jira. Meeshaa adda addaa galfachaa jira. Kanaafuu kana wal qabatee nu maal ta'uu qabna akkamitti nyaaf kan ofirraa dhowwuu dandeenya. Hanga nagaan buutti nu halkanii uummata keenya tasgabbeessinee nagaheen naannoo keenya eeggachuu dandeenya waan jiru irratti marii gaggeessu jedhamu jaarolee waliin.
Nyaafi jettan kun eessa qawwee galfachuu jirti?
Iyyuu poolisii kana qawwee garbaa'inaan garuun keenya kana galfachuu jiranii.
Fakkeenyaaf.
Qawween waan akka baazuqaa faa, isnaayiper faa, bireen faa, midhaan meeshaalee kanaa faa jirtu galfachuu jiranidha. Biyya kanallee nam lakkoofsaan hin beekamnettu karaa keenya sun karaa hiluu sun billadii keenya jiraadhanii namni dhiiraa kan waraan deemu. Biyya kanallee waraan bal'aadhanii sosochii warri naannoo buufata konkolaataa sun godhu jiranillee ni jira. Qaamiin mootummaa lafee soosoo jiru jechuudha. Kun hojii akkan ta'u jiru numaan ta'uu qabnaa warqanirraa amantii hin qabnu duraanii kulmoorri jiran nu fixuu jiran. Waraani banam kulleen fakkeenya waraanum guyyaa gadda guyyaa gaaf digdami saddeetii waraadhaan sun keessalleetti qaamii biyyitti kan bulchullee keessatti argamuu jira. Waan uummati jedhullee waan jiruuf nu akka qaama hoggansa naannoo kana jaarsi lafaatti maal ta'uu qabna akkamiin waan kan ofirraa baraaruu qabna waan jedhu irratti kan qamariin jiru. Karoorri warraa beektaa karoorri immoo yaalcallaa miti. Garbiraallee naannoo daangaa ofii babal'ifachuu waan ta'eef qaamni waraanaa warri kakaraa sunillee galfachuu jirullee ni jira.
Karaa hamiin.
Isin buullagii keessa karaa amma argiisaadhaan suni kan karoora keenya kanaallee qaamni warri waraanii mandeera simaanii kagaluu jirullee ni jira jechuudha. Noodistaan kanaa keessi garkeenyati. Suudaan jirka bakka adda addaa jiru akka gara biyyaa deebi'uu jirutti odeeffannoo nu argachuun jirullee hin jiru.
Biiroleen mootummaa hojii jirti. Baankiin, suuqiin, manneen nyaataa dhugaatii bana mo'am.
Tokkollee bana hin jiru. Baankiin darbee darbee baankii tokko tokko naannoo moo poolis xaabaa naannoo afuriitiin oli baankiin banamaa hin jira malee akkii baankiin banam tokkollee hin jiru. Namni kamiyyuu nasgabbaa'ee hojii ofii idilee isaa hojjechuu jiru tokkollee hin jiru. Namni cufti sodaatee jira. Yeroo kam dhukaasee akki banam hin beekamu. duraanuu waraani kun osoo jiru gubbaan dhukaasii waan banameef namni amantii qabullee tokkollee hin jiru namni hojii isaa hojjechuu jirullee hin jiru.
Komaan poolisii ammaan ta'u warri laf bulchuu jiru sodaa akkana tan faayyoo biyyittii itti matfa horfa nama yaaman biyyi mari'achiisuu jiru waan argite qabda.
Mariin warri duraan osoo dhukaasiin banamin gaafa digdami saddeetiin dura marii fakkeenya qaama hooggansaaf jaarsa lafa waliin mari'atanii turani. Yeroo adda addaa nama mari'achiisanii malee waan warri dhowwuu danda'uuf waan warri dhaabuu danda'u tokkollee akka hin jirre qaamni hooggansaaf jaarsi lafaallee ittiin. iyyuu fakkeenya ajjecha namaatiin duguuga sanyiitiin ta'e waan godhamu kamiyyuu waanii marii nu san waliin gaggeessisinee rakkoo nu furmaas nu kennu kan inni waan isan irraa eegnu hin jirreeti nu kanaan booda isa waliin lani mari'annoo jedhanii gaaf digdami saddeetiin jiru jaaroolee fi qaamii hooggansaa akka biraa deemen illee ni jira.
Digdami saddeetiin.
Egaa guyyaa digdami saddeetii ji saddeetii barkuma lamaaf kudhaneetu achiin dur marii akkasii gaggeessanii mootummaalleen ejjannoo isaallee haalsuniin ibseefi jaarsi lafaalleen haalsuniin ejjannoo isaa ibseefi.
Armoo yalamaan fakkaata ardhaa ardhaa.
Biyya kan fa magaalii guutuun amma homaa waraana kanatti mooyarra namni kamiyyuu namni qara qabee bu'aadhaan gaddaallee hojii bobba'uu jirullee irra laftee misuuqii qabullee hin banatu namni tokkollee hojii isaallee hin deemu namu gaarii manuma ofii ciisaa jechuudha.
Waraana lafee jirette.
Qaamittis biyyaa suni tamuun sana magaala guutuu kee jira malee qaamni poolisiillee naannoo sun jiru tokkollee hin jiru jechuudha. Mootummaa naannoo shanii poolisii warraati gara mootummaa poolisaaba warraa keessa sosochii godhuu jira jettee yaalsun odeeffannoo nu argannellee hin jiru.
Kanaafuu ammoo inni isin mari'achuu jirtan laftifin sodaa qabdii ammallee lafsodaa qabnaa jettan.
Ee sodaa guddaa qabnaa halkamiiti waan kan ofirraa ittisuu dandeenya halkamiin nagaa naannoo keenya akka sabaaf sablammoon nu fee jiran akkamiin kabachiisuu dandeenya yeroo yeroon dhukaasi banamuu jira yeroo namni nurraa du'uu jira sabaaf sablammoot nu fee jirti kanallee akkuma kenna qabnee nageenya irraa eegsisuu qabnaa keenya callaa miti nyaatee har'allee borillee saabdii inni dhukaas bamin beekamu. Kanaafuu qophii isaanii of eeggachuu qabna. Kanaan dur dagannee yeroo adda addaa miidhaan adda addaa nurra gahamee jira. Hawaas kennallee sabaaf sablamoonni kee jiranullee dargaggeessennallee tuttunuu hubannoo kennineefi namni akka inni of dagatee hin dhumne akka inni irraanne aweernees namir deemnee aweernees kennineefi maal ta'uu qabnaa nyaatee irraa bulnu irraa buluutu hin jiru of dagachuu hin qabna waan jiru irratti. Rakkoo kan dammoo qaama dhimmi ilaallatu yeroo yeroon himuu jiranii rakkoo ta'uu jiru dubbuu namaa baduu qabeenya namaa akka barbadaa'u karaa hidhamu kana akka namni hojjetee hin bulle akka namni nyaatee hin bulle akka namni hin sosochoone rakkoon waggaa guutuu deemuu jira qaamni dhimmi ilaallatu. Rakkoon kun rakkoo humnaan olii waan ta'eef namni kamiyyuun jiraachuuf gaarantii waan hin qabneef qaamni dhimmi ilaallatu osoo yeroo hin kennin immiideetilii waan kana gabbu'ee furmaata tokko nuu kennuu qaba qaamiittis biyya kana as keessaa nu fakkeenya karaa adda addaatiin haalli warri fakkeenya nuurratti rakkoo dhaqqabsuuf malee nuuti fakkeenyi warkaan sun ofi qabanii yeroo warri rakkoo uuman areeda warraa qaqqabatanii kadhachaa war deebisanii keentamoo sedeetiidhaan qawweedhaan ajjeessa godhanii. qaamni namkan hogganaas nagata gaddeessa kun ilaalcha koo nu ilaaluu qaba inni nu.
warra mooyyalee takkaan rakkoo himachuu jira horaa jirra jechuu jirta marii teessanii deebii akkana jedhee rakkoo himachuu jira warri mooyyalee jaarsi lafa kan ammaan tarreefu warra hora taa'uu jiru mala bultii irratti mal dhaannaa jedheetiin daa'imtuu biyyaa gaafadha jedheenna warra akkanaatti himachuu jira. waan kana irratti bulchoota godinaatiif taanaallee bilbilee marra hedduutti deebi'ee bilbilee bilee argachuu hin dandeenye bilbilatti akka nam dhiba poolisii oromiyaa keessallee biiroo dhimmi nagaa oromiyaa keessallee marra hedduutti deebi'ee bilbilee achillee argachuu hin dandeenye bilbilii guddoo. nu dhibe naman argadhe itti gaafatamaa biiroo koominikeeshinii godin booranaa abbu galma boruuti innillee gaafan dubbisuunitti karaa deemuu jira keessa keessoo dansa qulqulleeffadhe qub hin qabu yoo deebii keessaa keessoo isii qulqulleeffadha jedhe itti deebee isallee eegisuni agdiqa wal dubbanne achiin duubi deebi'e innillee bilbila guddoo nu dhibe wanni gabaabduun nu wal dubbanne.
karaa deemee jira akkuma deengaddalee sistema gamman gallee qawwee poolisii irraa guuranii jechuudha ga'u malee qawwee guuranii gama lachuyyaa guuramu hin guurre wanti kun qabu hin jiru ani nama adaama jira.
Adaamaa jirta karaa deemtellee qubin qabuu jetta namaan mari'achuu malanii jechuun akka godina silaa godinii qub qabaachuun malee poolisii oromiyaa irraa yoo qawwee guuramaan akkamiin laaltan isa.
Kun egaa lafti lafti yeroo atattamaatiin bulti kana qajeelfamee fi maal fakkaata waan jedhu gam kanaan warra nageenya fa'aa odeeffachuu dandeessu.
Wanni mariin isaan geettee akkan akkaan goonaa jedhanii komaan poostii illee isaanii mari'atiin jirtu.
Makomaan poostii warra warra geenna malee nu waliin mariin qabu.
Abgalmi bulchiinsaa mariin nun geenne jedha guddos galateeffadha abgal.
Kaayyee.
Itti gaafatamtoota poolisii oromiyaa keessa dhimma nageenya oromiyaa keetii fi biiroolee akka akka bilbileetiin argachuu hin dandeenye. An soraara keeti. Guyyaa qommii dansaa qabaadha boqonna dansaa keessa nu tura. Nagaan bulle.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu duraa matoota oduu keessaa naga tokko siin dhageessisa uggura tokkummaan mootummootaa Eertiraarra kaa'ee jiru kaasuu kanneen dandeessisan jijjiiramoowwan qabatamoon mul'atan hin jiran jechuudhaan kan Itoophiyaan mana maree nageegumsaa tokkummaa mootummootaaf yaada dhiyeessitee ilaalchise Eertiraan deebii kennitee jirti. Ministeerri beeksisaa Eertiraa obbo Himaanee Gabra Masqal fuula tiwiitarii isaanii irratti barreeffama maxxansaniin uggurri seeraa alaa ittiin jedhan Eertiraarra turuun. barbaachisaadha jechuudhaan ministeerri deetaan ministirii dhimma alaa Itoophiyaa adda hiruut zammane ka gidduu kana biyyoota Afrikaa daawwataa jiru gurmuu to'annaa mana maree tokkummaa mootummootaatti dubbatanii jiru jechuudhaan itti fufuudhaanis Itoophiyaan deeggarsa dippiloomaasii qabaatti jedhanii dhugumatti kana manan yoo ta'e aangawittiin addunyaa kana keessa hin jiran jedhanii jiran. keeniyaa kutaa riifti vaadii keessatti roobni cimaa rooburraa kan ka'e roobii dabre halkan ittisni yookaan hidhaan laga tokkoo yaa'ee namoonni afurtama du'anii kabiroon immoo bakka buuteen dhabame jedhamee jira oduu namaaf qabnu kan
dhaggeeffatoota keenya tanaa dura taa'aa koongiresii federaalawaa oromoo babaqqalaa garbaa waliin as istuudiyoo vii'oo'eetti gaaffiif deebii geggeessine. xumura sagantaa keenyaa booda feesbuukii keenya irratti nu caqasuu hin dagatinaa raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti wixata hanga jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsu irratti raawwata gama keenyaan wixata walitti deebina boqonnaa gaarii nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.